iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni ku wa gatatu tariki ya makumyabiri na kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi gutsinda n'intego kandi n'umugambi twafashe yuko ubu umuntu aburanira leta intumbero ya mbere no gutsinda twe rero mu bisanzwe imanza nyazo tuzi ko zaheze ibiri ko birabandara byo ngo kunguruza tubaza ko ari nk'ivya politike uyu ni metero kayobera nestor uburanira leta y'u Burundi mu rubanza ihanganyemo n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu rukiko rwa afurika y'uburasirazuba arusha muri tanzania ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru arimo kandi n'urubanza rwa munyagishari bernard mu rukiko rukuru rw'u rwanda umushinjacyaha aramusabira gufungwa burundu mu kiganiro amerikana turavuga ku mateka ya guantanamo mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na rosine munezero
urakoze thomas mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino tuyahere muri sudani y'umanuko aho perezida salva kiir wa sudani y'umanuko yatangaje kuri uyu wa kabiri ko hagiye kuboneka inzira yo gucishamo imfashanyo y'imfungurwa ku banyagihugu bugarijwe n'inzara mu turere tuvugwamo intambara ni nyuma y'aho ishyirahamwe mpuzamakungu ritangarije ko inzara iri muri icyo gihugu yunyuwe n'ingwani iri hagati ya leta n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho abantu barugwa mu bihumbi ijana barasinzikajwe barasinzikajwe n'inzara kuva izo ntambara zitanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu abagore n'abana bavugwa ko ari bo babangamiwe kurusha abandi naho perezida kire avuga ko yatangaje ko hagiye kuboneka inzira yo gucishamwo iyo mfashanyo ujejwe gutunganya ibikorwa by'imfashanyo eugene owusu amenyesha ko abakozi bo mu mashyirahamwe y'abagiraneza batinya kujya muri utwo turere turangwamo intambara perezida kiri yatangaje kandi ko leta arongoye iri kiriyungunganya kugira ifasha abarimyi bariko baragerageza kurwanya inzara ni mu gihe abakozi b'amashyirahamwe y'abagiraneza bavuga ko abanyagihugu bababa imiliyoni zitanu bashobora kubangamirwa n'inzara bivuye ku ruzuba hamwe n'amafaranga abandanya guta agaciro ahandi havugwa inzara ni muri somaliya na etiyopiya aho amashyirahamwe mpuzamakungu ya onu yateye akamo abasanzwe bafasha mu gutanga amafaranga ko batanga amafaranga akenewe kugira ashobore gutabara abanyagihugu aho muri etiyopiya na somaliya bugarijwe n'uruzuba ayo mashyirahamwe avuga ko abaharugwa mu mamiliyoni babangamiwe n'indwara zituruka ku kudafungura mu gihe abandi bashobora guhitanwa n'inzara mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ikiza cy'inzara cyarahitanye abantu bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo itandatu muri somaliya uturere twa puntland na somaliland nitwo tubangamiwe cyane bivugwa ko abatari bake bamaze guhitanwa n'indwara nyinshi hamwe n'uruzuba umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaho impunzi leo dobs yatangaje ko mu ntara ya bakol abashika ku mirongo itatu n'umunani bamaze gupfa bivugwa kandi ko igice cy'abanyagihugu bo muri somaliya babangamiwe hcr ivuga ko abanyagihugu batari bake bamaze guta izabo bakajya mu bisagara binini no ku mugwa mukuru wa somaliya imogadisho perezida wa somaliya mohamed Abdul, abdulahi mohamed yatangaje ko ariko aragerageza kugira ikiza cy'inzara cyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe igihe hari umushikiranganji wa mbere ntigisubire gusinzikaza abanyagihugu muri nigeria havugwa ubwicanyi bufatiye ku madini bwasubiye kwiyadukiza mu ntara ya kaduna ibitero byakozwe mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze byahitanye abantu bashika ku majana abiri bisiga mu kangarateta bari mu idini ry'abakirisitu n'iry'abayisilamu abanyagihugu muri iyo ntara bamenyesha ko icyo gitero cyakozwe n'abantu bashika ku majana abiri bakaba batujijwe n'abapolisi bo muri ako karere abategetsi muri ako karere bamenyesha ko abo bicanyi bakiri muri iyo micungararo kandi ko iyo hagize urengana imipaka y'iyo ntara aca yicwa abanyagihugu bo muri ako karere bavuga ko izo ntambara zatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani bakavuga ko bafise amakenga ko zishobora gutandukira n'igihugu cose abaharugwa mu majana baramaze guta izabo kubera izo ntambara nk'uko bivugwa n'ikigo kijejwe ibikorwa vya leta kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze abanyagihugu bashika ku majana abiri na bane baramaze kwicwa ico kigo kikavuga kandi ko ico gitigiri gishobora kwiyongera bamwe mu banyagihugu bavuga ko babuze irengero ry'ababo igipolisi kimenyesha ko kiriko kirakora amatohoza kuri ubwo bwicanyi Ubushikiranganji bujejwe umutekano hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasohoye inzandiko zibiri nshasha zivuga ku itegeko rya Perezida Donald Trump kubijanye n'abimukira batemewe n'amategeko inzandiko zasohowe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje ajejwe umutekano mu gihugu John Kelly zivuga ku rutonde rw'abimukira bategerezwa kwirukanwa ku butaka bwa Amerika abakozi bo mu biro bijejwe kwakira impunzi n'abimukira bafise kandi uburenganzira bwo gushira mu ngiro ayo mategeko yose ayo mategeko ntafata abimukira bashitse muri amerika ari abana basanzwe bakingiwe n'itegeko ryashyizweho n'uwahora aroyoboye amerika perezida barack obama abo nabo baharugwa mu bihumbi amajana indwi na mirongo itanu abaharanira agateha akazina muntu bamenyesha ko imigambi mishasha ya leta irongowe na perezida trump ihohotera imiryango y'abimukira iharugwa mu mamiliyoni bari hirya no hino ya muri amerika ayo mategeko aje asubirira iryari ryasohowe na perezida trump mu ku bihugu by'abayisilamu amategeko yari yahagaritswe n'amwe mu ma- mu masentare y'igihugu icuka kibi kirabandanya kwibonekeza ku mugwa mukuru w'igihugu cya afurika y'epfo i pretoria ni mu gihe mu bibanza bitandukanye aharongorirwa imirimo y'urudandaza n'abimukira havugwa ibitero bitari bike
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com facebook voa radiyo yacu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari urugaga rw'amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka afurika y'uburasirazuba east african civil society organizations forum rwajuririye urubanza ruregamo leta y'uburundi na perezida pierre nkurunziza mu rukiko rwa afurika y'uburasirazuba aya mashyirahamwe asaba ko amatora yose yabaye mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aseswa mu rubanza rw'ibanze amashyirahamwe yigenga yari yatsinzwe kuko urukiko rwanzuye mu mwaka ushize ruvuga ko gutorwa kwa perezida nkuru nziza kubahirije amategeko yose y'uburundi Pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro ababuranira amashami yigenga yo mu burundi bavuga ko urubanza rwa mbere rwaciwe nabi kandi ko bizeye ko bazotsinda mu gisata cya kabiri cy'iyungururizo cya sentare yegamiye umuryango wa afurika w'ubuseruko ni urubanza rwashingishijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko amatora aba mu burundi urunani rw'amashyirahamwe yo mu karere ka afurika y'ubuseruko east african civil society organizations forum nibwo rwitwaye mu birego byabo basaba ko amatora atoba ku kwitoza ku mukuru w'igihugu perezida petero nkurunziza guhonyanga ibwirizwa shingiro ry'uburundi hamwe n'amategeko agenga umuryango wa afurika w'ubuseruko hamwe rero nuko sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro yatewe ubwoba kugira yemeze umukandida petero nkurunziza w'umugambi uri ku butegetsi cnddfdd ingingo yatumye ayo mashirahamwe yunguruza urubanza niyasomwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze icyo gihe sentare yegamiye umuryango wa afurika y'ubuseruko yavuze ko yaba amatora yabaye ikiringo cy'umukuru w'igihugu igenwa ry'umukandida petero nkurunziza byakurikije amategeko agenga uburundi iyo sentare yatangaje kandi ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yo kurekurira perezida petero nkurunziza gusubira kwitoza metre dieudonne bashirayishize wo mu mashirahamwe yigenga mu burundi ni umwe mu bafashanije n'abashingwamanza babo bo mu runani rw'abashingwamanza bo muri afurika nzima union panafricaine des avocats mu kunguruza urubanza urabye rujya rubanza ikintu giteye ubwoba kirimo ni uko sentare yavugiye abitwaye ibyo batitwariye ibintu bitarayangara twari twasabye sentare ko yofata ingingo yihuta yo guhagarika amatora yabaye hadakurikijwe amategeko hakurikijwe inguvu Eh, kwari kwibwira duti nimubone ko eh, ugufatira inkoho ku izosi abacamanza bati ibyo mwavuze yuko nkuru nziza atitoje mutabihindura turabica umwe mbere icegera c'umukuru wa sentare agahunga ni sentare yubahiriza ibwirizwa nshinga Eh, yuko iryo terabwoba rikorerwa sentare biteye kubiri n'amategeko uburundi bwateye kw'igikumu mu kwinjira mu muryango wa afurika y'ubuseruko duti ivyo rero ni ibintu batwaye mu rwego rukurikira abashingwamanza barabishikirije serukira amashirahamwe yigenga muri afurika y'ubuseruko bariko barabikurikirana shirahamwe nka rihurikiwemwo abavoka bo muri muri afurika nzima nibaza yuko bishobora kumvirizwa vuba rwose ku ruhande rwa leta y'u Burundi metre kayobera nestor ayiburanira avuga ko biteguriye gutsinda urubanza nka mbere Eh, gutsinda ni intego kandi n'umugambi twafashe yuko uba umuntu aburana ya leta intumbero ya mbere n'ugutsinda twe rero mu bisanzwe im- imanza nyazo tuzi ko zaheze ibiriko birabandara byo bwango kunguruza turazi ko ari nk'ivya politike ariko twebwe nk'ababurana ya leta ntitugira politike dusoma amategeko hama tukega sentare yuko abitwariye leta bariko barasamaza basamaza leta basamaza cyane cyane basamaza leta basa- basamaza batazi iku- uko bameze hanyuma bona bo nk'uko nabivuze kare kunguruza bisa n'ukwirikira umuyaga sinzi ko mwababajije bo bakaba- muka- bakababwira cyangwa ko bamenye ko ku- gukurikira umuyaga ari byo byo hanyuma leta rero leta yiyemera iyo yitwariwe mu bisanzwe iriregura cuko leta yabirika iratsinda nivyo bizobana ubundi nkuko vyamye ari byo biba turaburana biti bikuma nuko bubanza buvuga ngo ngo barunguruje n'abanye barazwa atakirimwo igisata c'iyungururizo ca sentare ya afurika y'ubuseruko cakiriye dosiye yo kunguruza urubanza imburano nyezina zizoba mu kwezi kwa gatanu n'umwaka atagihindutse pyeklave niyo nkuru yarusha ku bwicu rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tuve mu rukiko rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba tujye mu rukiko rukuru rw'u rwanda umushinjacyaha yarayasabiye munyagishari bernard igihano cyo gufungwa burundu munyagishari aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu abahagarariye inyungu z'ubutabera bo bavuga ko nta bimenyetso simusiga umushinjacyaha yagaragarije urukiko byatuma munyagishari afungwa ubuzima bwe bwose basabye urukiko kuvuga ko munyagishari ari umwere no kumureka akitahira eric bagira ubusa araduha inkuru irambuye butanga imyanzuro ya nyuma muri uru rubanza bukurikiranyemo bwana bernard munyagishari ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bumukurikiranye nk'agatozi buravuga ko bushingira ku bimenyetso birimo inyandiko mvugo z'abatangabuhamya mu rwanda n'inyandiko mvugo bwakuye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania rwamwohereje kuburanira mu rwanda n'ibyaha buvuga ko abatangabuhamya bagaragaza ko munyagishari yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi mu bice bya komine ruje hahawe iryo zina kubera ubwicanyi bwahakorewe ku mashuri ya saint fideli no ku nyundo ubushinjacyaha buravuga ko munyagishari yari umwe mu bari bafite inshingano zo gukumira ubwicanyi bw'abatutsi ku gisenyi ntiyabikora buramushinja ko yateye inkunga ibikorwa by'ubwicanyi ko yafatiraga abatutsi ku mabariyeri yari yarashyirishijeho bakicwa buramushinja kandi amanama atandukanye yateguraga jenoside ndetse ko yanagaragaye mu bitero byibasiraga abatutsi umushinjacyaha bwana bonaventure rubego yavuze ko munyagishari yicaga abatutsi ubwe yabaga yakuye mu bitero bitandukanye yabwiye umucamanza ko uregwa yatoje interahamwe zigamije kuzakora jenoside ashingiye kuri ibyo bimenyetso bitandukanye yasabye umucamanza kuzaryoza uregwa ibyaha aburana n'ibyaha biri mu byiciro bibiri ibya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu buramurega icyaha cyo gukora jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside gucura umugambi wa jenoside ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyoko muntu n'icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo kuko cyatanzwe mu buryo bukurikije amategeko kandi ku gihe bwisunze ingingo z'amategeko bwasabye ko buri cyaha burega munyagishari cyamuhama akagihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu ukurikije imiterere y'ibyaha n'iby'amategeko ateganya ibi byaha bigize impurirane mbonezamugambi ubushinjacyaha bwagombye kuba busaba kuregwa ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko gusa bugakumirwa n'amasezerano bwagiranye n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwohereza abaza kuburanira mu rwanda kuko icyo gihano kitemewe bwasabye ko umunyagishari yahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu gusa kuba ataremeye ibirego na rimwe ntiyicuze ibyo bamukurikiranyeho kandi ntiyorohereze urukiko mu myiregurire ye akagera aho yikura mu rubanza ni zimwe mu ngingo z'ibanze ubushinjacyaha bwashingiyeho busa umucamanza ko munyagishara adakwiye impamvu nyoroshyacyaha buravuga ko ibyaha bumurega yabikoranye ubugome ndengakamere bityo ko kumuheza mu buroko bizaba ikimenyetso cy'ubutabera buboneye mbere yo kugira icyo bavuga ku busabe bw'ubushinjacyaha abahagarara inyungu z'ubutabera metere jeanne d'arc umutesi na mugenzi we metere burise bikotwa bibukije ko hari imyanzuro uregwa yasabye mu rurimi rw'igifaransa ntiyayihabwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu na n'ubu acyandikira urukiko ayisaba bibukije kandi ko babonye kopi y'ibaruwa munyagishari yandikiye urukiko abinyujije kuri imeri asaba kugaruka kuburana urubanza rwe iby'iyi mbere umucamanza yavuze ko ntabyo azi bityo ko adashobora gusuzuma ibintu atarabona aba banyamategeko baravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guheza mu buroko uwo bahagarariye nta shingiro bufite banenga bikomeye ibimenyetso ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko burega munyagishari baravuga ko abatangabuhamya ubushinjacyaha bwazanye batavuga ukuri bavuga ibyo batazi bivuguruza bakanavuguruzanya hagati yabo metero umutesi yavuze ko ibikubiye mu nyandiko mvugo zabo bihabanye n'ibyo bavugiye mu rukiko kandi ko gushidikanya birengera uregwa yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza ububasha bwa munyagishari gishari yari afite mu buryo butaziguye bwari butuma akora ibyaha umukurikiranyeho aba bahagarariye inyungu z'ubutabera nabo bisunze ingingo z'amategeko basabye urukiko kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha ariko rukazategeka ko icyaha cya jenoside nta shingiro gifite basabye ko ibyaha by'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside gucura umugambi wa jenoside ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyoko muntu no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu urukiko rutabyakira rwazanabyakira rukazategeka ko nta shingiro bifite ku cyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza abafatanyije n'uregwa ngo bube bubakurikirana cyangwa se ngo bugaragaze imanza bwabakurikiranyemo ku gucura umugambi wa jenoside naho baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza amatariki munyagishari yaremeshagaho amanama atandukanye mu mugambi wo gutegura jenoside naho ku byaha byibasiye inyoko muntu bariko mu bushinjacyaha gukoresha amategeko mu buryo butandukira kuko ibi byaha bitagaragara muri urwo rwego aba banyamategeko barasaba ko bahagarariye ku nyungu z'ubutabera yaba umwera agasohoka mu buroko bwana bernard munyagishari w'imyaka mirongo itanu n'umunani y'amavuko yoherejwe mu rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania yahageze mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kuhaburanira ibi byaha bikomeye kandi bidasaza n'ibyaha ubutabera bw'u rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u rwanda umucamanza apfundikiye urubanza uregwa maze hafi umwaka atakirugaragaramo kubera amushinja kubogama ku byemezo bye n'urubanza rusoje munyagishari atarigeze yemera ibyaha yikoma ubutabera bw'u rwanda kumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita ku kuzirikaho ibyaha kuko yamye yemeza ko ari umunyekongo ku mazina ya mushari nyamudede bernard nta gihindutse umucamanza azatangaza icyemezo cya nyuma ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa kane uyu mwaka eka bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho dore cya kiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo ikigobe cya guantanamo cyabaye icyamamare kubera gereza ya gisirikari leta zunze ubumwe za amerika ifungiramo abantu ikekaho iterabwoba guantanamo ni mu kirwa cya cuba amerika se yahigaruriye ite nibyo tugiye kurebera hamwe muri makeya ikaze mu kiganiro amerikana leta zunze ubumwe za amerika yigaruriye guantanamo bwa mbere na mbere ifashe ikirwa cya cuba cyose mu ntambara yarwanye na esipanye yakoronizaga cuba iyi ntambara yamaze amezi ane kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa munani mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda n'umunani yarangijwe burundu n'amasezerano y'i Paris mu bufaransa yo ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana umunani mirongo cyenda n'umunani hagati ya esipanye na leta zunze ubumwe za amerika aya masezerano yatumye esipanye iha amerika ibihugu n'intara byose yakoronizaga cuba filipine Puerto Rico n'ikirwa cya guam kiri mu nyanja ya pasifika leta zunze ubumwe za amerika nayo yahaye esipanye amadolari miliyoni makumyabiri y'ingurane noneho ku birebana na cuba by'umwihariko amasezerano y'i Paris avuga ko cuba ibonye ubwigenge ariko mu by'ukuri si ubwigenge ahubwo aya masezerano ashyira cuba mu maboko ya leta zunze ubumwe za amerika ingingo ya mbere mu gace kayo ka mbere ivuga ko esipanye nta burenganzira n'ububasha igifite kuri cuba mu gace ka kabiri iyi ngingo ya mbere ivuga ko cuba yeguriwe leta zunze ubumwe za amerika amerika yahise ishinga igwantanamo icyambu n'ikigo by'ingabo zayo zirwanira mu mazi ikigobe cya gwantanamo gifite ubuso bwa kilometero kare ijana na makumyabiri ijwi rya amerika ikiganiro amerikana nubwo leta zunze ubumwe za amerika yagenzuraga cuba cuba yari ifite guverinoma yigenga ya perezida wa mbere na mbere witwaga thomas estrada palma ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na gatatu irahavana umurwa mukuru wa cuba cuba na leta zunze ubumwe za amerika bashyize umukono ku masezerano mashya agena imibanire yabo mu byo aya masezerano ateganya harimo ko cuba igomba gukodesha na leta zunze ubumwe za amerika ikigobe cya gwantanamo ubuziraherezo cuba igahabwa amadolari ibihumbi bine na mirongo inani n'atanu buri mwaka y'ubukode rero nk'uko amasezerano abiteganya muri iki gihe leta ya cuba ihora ivuga ko leta zunze ubumwe za amerika iri igwantanamo ku buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga yemeza ko yemeye amasezerano yo mu gihumbi magana cyenda na gatatu ishyizweho ingufu hari abahanga nabo babibona batyo umwe muri bo ni alfred maurice dozayas umuhanga mu by'amategeko n'amateka ni umunyamerika ukomoka muri cuba ni umujyanama mukuru kandi w'umuryango w'abibumbye ku birebana n'imibanire mpuzamahanga igendeye kuri demokarasi n'uburinganire alfred maurice dozayas yemeza ko amasezerano yo gukodesha gwantanamo nta gaciro afite mu mategeko mpuzamahanga kuko leta zunze ubumwe za amerika yayemeje cuba ku ngufu impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga zemeza kandi ko gufungira abantu igwantanamo nabyo binyuranyije n'amasezerano yo kuhakodesha kuko aya masezerano avuga ko hagenewe ibikorwa by'amato byonyine gusa gereza ya gisirikare ya gwantanamo yanyuzemo abanyururu hafi magana umunani baregwa iterabwoba muri iki gihe iracyafungiyemo mirongo itanu na batanu inshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye ariko ntimujye kure ibiganiro byacu birakomeza noneho ijwi ry'amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziriyamiriza zivuye inyuma igitero cya bombe cy'umwiyahuzi cyagizwe ku nyubako irimo sentare nkuru ku mugwa mukuru w'igihugu cya afghanistan kabul ku itariki indwi z'ukwezi kwa mbere cyahitanye abanyafghanistan mirongo ibiri n'umwe harimo abafasoni batari bake bakora muri iyo sentare abandi bantu barenga mirongo ine barakomereka leta ya kisilamu yari yitiriye icyo gitero ikaba yagabishije kugira ibindi bitero ku nzego z'ubutungane za afghanistan muri kazoza umuvugizi wo mu biro kwa perezida wa amerika sean spicer yavuze ko icyo gitero kigayitse cyane akaba yarakiyamirije mu majambo akomeye ashoboka yarahayagije inteko zijejwe umutekano za afghanistan kuba zishyuye zidatevye ubuserukira leta zunze ubumwe za amerika ku mugwa mukuru kabul ambasaderi hugo yorens yatangaje ko igitero cya bombe cy'umwiyahuzi cyo ku itariki indwi z'ukwezi kwa mbere ari igitero cyagizwe kuri demokarasi n'intwaro ishingiye ku mategeko muri afghanistan igitero cyagizwe n'abagira iterabwoba atagaciro na gato baha ubuzima bw'ikiremwamuntu kandi bazira ubutungane bufatiye kuri demokarasi ku itariki umunani z'ukwezi kwa kabiri abakozi umunani b'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara kwa rouge bararashwe mu ntara ya jozan igihe bariko batanga imfashanyo muri ako karere kasinzikajwe bikomeye n'igihe cy'ubukanye n'isenyuka ry'imisozi irengero ry'abandi bakozi babiri bajejwe gutabara ntirizwi umuyobozi w'ishyirahamwe kwa rouge pire more yatangaje ko abo bakozi bariko barangura akazi kabo bariko bagerageza gufasha abanyagihugu bazahaye nta mugwi n'umwe witiriye ico gitero ku bakozi b'ishyirahamwe kwa rouge abategetsi bo mu karere ka jozan bikeka abagira iterabwoba ba leta ya kisilamu bakorera muri ako karere ko ari bo bakoze ayo mabi raporo iherutse gusohorwa n'ibiro by'ishyirahamwe onu bijeje gufasha muri afghanistan ivuga ko abasivili ibihumbi cumi n'umwe n'amajana ane bishwe cyangwa barakomereka muri uyu mwaka abapfuye ni ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo icyenda n'umunani abakomeretse nabo ni ibihumbi ndwi n'amajana icyenda na mirongo ibiri bitumwe n'ibikorwa by'intagondwa zigwanya leta zigizwe ahanini n'abateribani ivyo biro bitangaza ko abasivile bahitanywe n'abagira iterabwoba ba leta ya kisilamu vyiyongeye mu kuva kuri mirongo umunani na babiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bashika ku majana umunani na mirongo icenda n'icenda mu mwaka uheze biyongeye inshuro icumi userukira leta zunze ubumwe za amerika ikabul hugo yorens avuga ko afghanistan ikwiriye kuronka amahoro n'umutekano yatangaje ko leta yiwe n'abanyamerika bazoguma biyemeje ku vyerekeye kwifatanya n'abanya afghanistan n'ababaserukira batowe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba no gukora mu nzira y'amahoro n'iterambere rifatiye ku butungane n'amategeko avuga ko bifatanije na leta ya afghanistan n'abanya afghanistan mu gikorwa cyo guhagarika ibitero by'ubunyamaswa bigigwa ku banyagihugu bo muri afghanistan
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu
ibiganiro byacu birakomeza mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.